mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni ederwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha u rwanda rwatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere ruzafungura umupaka wa gatuna uruhuza n'igihugu cya uganda
u rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo buvuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka
uyu ni ale mukurarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda ahandi uburundi burahakana ibivugwa n'amashyirahamwe yigenga akorera mu burasirazuba bwa kongo ko abasirikare babwo bagiyeyo guhangana n'abarwanya leta naho umubare w'abantu bahitanywe na serwakira yiswe ana mu majyepfo y'uburasirazuba bwa afurika umaze kugera kuri mirongo inani n'umunani izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso umukuru w'abasirikare bakoze kudeta liyetona koloneli paul henri sandoago damiba yatangaje ko ubutegetsi bwa gisivili buzasubiraho ibintu bimaze kujya mu buryo ni inkuru twateguriwe na thomas kamirindi nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida marc kabore kuwa mbere w'iki cyumweru liyetona koloneli damiba yavugiye kuri televiziyo ya leta ijambo rye rya mbere na mbere yagize ati abaturage bacu nibo bazagena ubwabo igihe inzibacyuho izamara kandi ndahiye ko nzabyubahiriza muri urwo rwego yatangaje ko azaganira n'inzego zose usibye ingengabihe y'inzibacyuho yasobanuye ko izo nama zizashyiraho n'impinduramatwara za politiki rubanda bumva bakeneye kuri we ariko umutekano niwe wihutirwa kurusha ibindi byose yasezeranije abahinzi n'aborozi b'igihugu cye n'abaturage bose b'akarere ka sahel muri rusange ko agiye kugaruza uduce twose tw'igihugu twafashwe n'abajihadisite bashamikiye kuri al qaida n'umutwe wa leta ya kisilamu liyotino colonel sandaogo damiba yavuze iri jambo gato mbere y'uko abakuru b'ibihugu bya sedao umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika w'uburengerazuba bakora inama yihutirwa uyu munsi ku ikoranabuhanga ku kibazo cya kudeta ya damiba bafashe icyemezo cyo guhagarika burkina faso mu banyamuryango ariko nta bindi bihano kugeza ubu barayifatira basabye abasirikare bafashe ubutegetsi kurekura perezida wa kabore n'abandi bategetsi batawe muri yombi bazongera gukora inama noneho imbona nkubone ku wa gatatu w'icyumweru gitaha iyakara umurwa mukuru wa ghana tugume mu burengerazuba bwa afurika ibihugu by'uburayi uyu munsi byumvikanye ku byumweru bibiri ntarengwa kuba byarangije kumvikana ku mugambi w'urugamba bihanganyemo n'intagondwa za kisilamu muri mari ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ni nyuma y'uko ubufaransa butangaje ko uko ibintu bimeze muri mari ku ntwaro y'abasirikare bakoze kudeta atawovyihanganira icuka kibi cariyongeye hagati ya mari n'ibihugu bikorana vyo mu mahanga inyuma y'uko abasirikare banse gutegura amatora inyuma ya kudeta zibiri zabaye muri ico gihugu ico gihugu carakiriye abacangero b'abarusiya mu vyo bimwe mu bihugu vy'iburaya vyatangaje ko bitajanye n'igikorwa cabo muri ico gihugu umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Denmark Trine Brams avuga ko ari bigaragara ko ingingo ya leta ya mari yo gusaba ko inteko z'ico gihugu ziva ku butaka bwayo iterekeye gusa Denmark ko yerekeye abasirikare bakoze kudeta shaka kuguma ku butegetsi amenyesha ko badashaka kugirisha amatora basavye uyu mushikiranganje yabitangaje inyuma y'inama y'ibihugu cumi na bitanu vy'iburaya bifise uruhara mu vyerekeye inteko zidasanzwe z'iburaya zijejwe kugwanya intagondwa z'abayisilamu muri mali vyagize hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video trine brams avuga ko bumvikanye ku vyerekeye gutegekanya umugambi mu kiringo c'imisi cumi n'ine ugenewe gufata ingingo ku kugena ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri kazoza mu karere ka sahel bizoba bimeze fideli niyongabo akomeze nanone atugezaho inkuru ivuga ko umubare w'abantu bahitanywe na serwakira yiswe ana mu majyepfo y'uburasirazuba bwa afurika umaze kugera kuri mirongo inani n'umunani igihuhusi ana cyaciye muri madagasikara ku itariki mirongo ibiri na zibiri y'uku kwezi kwa mbere aho ciyongeye ku mvura nyinshi yari imaze iminsi irwa kuri iryo zinga ico gihugu caratangaje ibihe bidasanzwe mw'ijoro ryo ku munsi wa kane camenyesheje ko abahitanywe n'igihuhusi ana ari mirongo ine n'umunani igihe imisozi n'inyubakwa vyasenyuka canke bigatwarwa n'amazi mu nyuma yaho ico gihuhusi cashitse mu gihugu ca mozambike aho cahitanye abantu mirongo ibiri imbere yuko gitera kija muri malawi aho catumye umuyaga nkuba ucika mu bice vyinshi vy'igihugu leta y'ico gihugu yatangaje ko igihuhusi ana cahitanye abagera kuri mirongo ibiri ku munsi wa kane ishirahamwe onu ryatangaje ko muri ivyo bihugu bitatu igihuhusi ana cageramiye abantu ibihumbi n'ibihumbi gituma imyuzure ikwiragira n'ibintu bitari bike vyononekara muri ivyo bihugu Maria Luisa Fomara aserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho abana UNICEF menyesha ko ico gihuhusi cerekana ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe atari agaseseshwa rumuri akarere ko muri Afurika yo mu bumanuko karageramiwe inshuro zitari nke n'ibihuhusi bikomeye mu myaka ya vuba vyarasambuye amazu amabarabara n'ibiraro n'ivyimbugwa vyongera bituma abantu batari bake bava mu zabo mu bihe bimwe bimwe abantu bari bakiriko barogorora ku bihuhusi vy'imbere yaho basubiye kugeramirwa kandi n'ibindi bishasha mu vyatumye vyiyongera ku ngaruka z'ivyabaye imbere yaho
barakoze fideli niyongabo na thomas kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mbibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'aho u rwanda rutangarije ko kuva kuri uyu wa mbere rufungura umupaka wa gatuna uruhuza na uganda umuvugizi wungirije wa guverinoma ale mukurarinda aratangaza ko nta yindi myiteguro izaba ku wa mbere ko hazahita hatangira urujya n'uruza gusa abaturage barasabwa gukurikiza amabwiriza agendanye no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda bwana mukurarinda yari kuri mikoro ya mugenzi wacu asumta kaboyi ukorera i kigali mu rwanda mutubabarire tugize akabazo iyo nkuru turaza kuyibagezaho mu kanya gatoya uburundi buravuga ko nta basirikare babwo bagiye kurwanira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari inyuma y'aho amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya uvira avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke muri ako gace n'umutwe wa redi tabara urwanya leta y'uburundi wemeje ko uri mu ntambara n'abasirikare b'abarundi minisitiri w'ingabo yabihakanye abyamaganira kure mu kiganiro giranye n'abanyamakuru mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru yakurikiranye icyo kiganiro igisirikare c'uburundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi tribert mutabazi yabwiye abamenyesha amakuru ko ayo makuru atari ay'ukuri
ivyo tumaze iminsi natwe tuvyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu icyo twamenyesha ni uko abasirikare igisirikare cy'uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo igisirikare cy'uburundi rero ntabwo kiri muri repubulika kandi intwaro rusange ya kongo kuko igihugu cy'ibanyi cya kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba kongo baba barabibuze kuko igisirikare cyo muri kongo dusanzwe dufitaniye imigenderanire turavugana turakorana turahura rero umva abasirikare b'iwacu ntibaba bagiye hariya mu gihugu cya kongo hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya kongo ngo baheze baryemere mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'abarundi muri ico gice ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare joel na munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya uvira yasiguriye mugenzi wacu vedaste ngabo ko igisirikare c'uburundi kiri mu ntambara n'umuharire de tabara urwanya leta y'igitega avuga ko intambara zikaze muri lokarite ya masango ku birometero nka mirongo itandatu uvuye mu gisagara ca uvira hari intambara y'igisirikare cy'abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni tabara barwaniye mu mas- ahitwa mu masango iyo mirwano abaturage ah, bahunze bahunze bagenda bamwe ah, i mwenda abandi baje mu misozi ya uvira none niki gihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na redi tabara muri iyo misozi deni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje gu- kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya rero itabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'uburundi ufite imbaraga asinda urundi ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire detabara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika muri congo uyo avuga ko yitwa patrick nahimana yemeza ko intambara imaze indwi irenga niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero urabona usubira inyuma umaze gusubira inyuma waciye wicamo imice ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana ugana ahitwa mu masango ariko naho nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirahashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi tribert mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri centre africa somalia n'ahandi ni ryari igisirikare cy'igihugu eh, gishobora eh, kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye eh, mu bijyanye eh, haba eh, n'imigenderanire y'ubunyagitaniye n'ibindi bihugu eh, cyane cyane nko mu- mu burere nka EAC cyangwa iyindi afurikene cyangwa na sozini nk'uko mubyumva ahandi cyangwa mu gihe eh, abarundi igihugu kiba cyagiranye amasezerano n'ikindi gihugu kandi iyo bibaye ntibiba mu kigero kuko eh, baba bagenda ahantu habona biraheza eh, bikamenyeshwa igisirikare ca kongo ntaco kirashikiriza kuri ibi umukuru w'igihugu c'uburundi nawe nyene evariste ndayishimiye yaheruka gukoranya muri iyi ndwi abatwara intara indongozi mu gisirikare n'igipolisi ababwira ko bogaba kuko umwansi ari hakurya ya rusizi muri kongo yiteguye gutera igihugu ciwe raporo y'ishiramese yrgr rihuza ibihugu cumi na kimwe vyo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare vy'ibihugu bihana urubibe na kongo vyama vyagiye muri ico gihugu kurwanya umwansi wavyo kandi ko kenshi biba ata amasezerano yanditse ahari hagati ya kongo n'ivyo bihugu n'uburundi burimwo pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika dusubire mu rwanda gato nyuma y'aho iki gihugu gitangaje ko kuva kuri uyu wa mbere kizafungura umupaka wa gatuna ugihuza na uganda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda ale mukurarinda aratangaza ko nta yindi myiteguro izaba ku wa mbere ko hazahita hatangira urujya n'uruza gusa abaturage barasabwa gukurikiza amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda bwana mukurarinda yari kuri mikoro ya mugenzi wacu asumuta kaboye
icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u rwanda yagifashe eh, ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa eh, ibijyanye ni- n'ibyari byabaye mu minsi ishize ishingiye ku itangazo ryari ryavuye mu mubonano hagati ya- y'intumwa ya perezida wa repubulika y'u- ya uganda eh, museveni eh, n'ibiganiro yagiranye nyine na perezida wa repubulika y'u rwanda muzi ko niba mwibuka neza baganiriye cyane cyane ku ku bibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza eh, birebana n'umutekano w'u Rwanda muri rusange ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'Ubugande cyangwa bari Bugande ndetse by'umwihariko eh, n'abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo gukubitwa kwamburwa imitungo kwirukanwa bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa niba navuga gutyo byerekana yuko dutangiye gukemura icyo kibazo ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa u rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo buvuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka hari ibirego byinshi u rwanda rwashinjaga uganda navuze ni hari icyo uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo byonyine kuba hari intumwa ya perezida wa repubulika ya uganda yaje hano iri kuri uriya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u rwanda rwagaragaje muri iyi myaka itatu ine rutahongeye kugaragaza icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke ubuganda bwakoze ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro iki gikorwa cyo cyarabaye rwose hanyuma kuri mirongo itatu n'imwe hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazazinduka ingendo zifunguke nyine bagende abaturage bazazinduka bagende ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza kuko turacyari mu bihe bya kovide icyo kintu ntabwo abaturage bagomba kwikibagirwa ngira ngo no mu itangazo babivuze bavuga bati u rwanda n'ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye byaba iby'ubugande byaba bimwe na bimwe bimwe na bimwe byo mu rwanda icyo mwakivugaho iki kuri nyuma y'iyi ntambwe icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza ibyo bashaka buri gihe birumvikana ko bagomba kwigengesera ntibarenze ibyo amategeko abuza ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u rwanda na uganda ikigomba kwitabwaho ni icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze haba perezida wa repubulika haba minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano ngira ngo nicyo cy'ingenzi kandi ndumva nta muyobozi ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi uwo yari ale mukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda avugana na mugenzi wacu asumuta kaboyi hagati aho guverinoma ya uganda nayo imaze gusohora itangazo ishima icyemezo cy'u rwanda cyo gufungura umupaka iryo tangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga rivuga ko rishimishijwe n'uko abakuru b'ibihugu byombi bateye intambwe igamije gusubukura umubano w'ibihugu byombi rikomeza rivuga ko biteguye gukomeza ubwo butwererane bakuraho n'izindi nzitizi zikiriho kugira ngo umupaka uzafungure neza ku wa mbere radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'uburezi bukomeje gusubira inyuma mugenzi wacu diane ninahazwe yakiganiyeho n'abarezi mu burundi n'abandi bakurikirana hafi uburezi muri icyo gihugu kuva ku igenekerezo rya cumi na gatanu gushika ku rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu kuno mwaka uburundi buzokoranya inama rukokoma y'igisata c'indero n'inyigisho etat generaux inama iri kwitegurwa mu gihe igisata c'inyigisho mu burundi cugarijwe n'ibibazo birimwo imyidogo y'abigisha bavuga ko hambavu yo kudahembwa bikwiye bigisha abana benshi bakabigishiriza rimwe na rimwe mu mashure yabomaguritse ntibaronswe ibikoresho bikwiye vyaba ibigezeho canke ibibayabaye birimwo n'ibitabo ikindi kibazo kiza ku isonga mu gihanzi gisata c'indero mu burundi ni ikibazo leta yari yavuze ko izokoresha abigisha bo mu mashuri y'intango kugira ngo ipime ubumenyi bafise mu bisata bitandukanye ico kibazo bitaramenyekana niba kizokoreshwa canke carahebwe abigisha bacamirije bivuye inyuma mbere bagira ko bagabisha leta ko itagihevye uwo itahevye uwo mugambi bazohagarika akazi iyo yegeregere ariko yabaye irabangirwa bivuye ku biganirizo mpande zirimwo ibizova muri ivyo biganiro izo mpande zirimwo nta nkeka ijwi rya amerika rizobibatangariza ni vyahera mu kurindira ko ivyo biganiro ariko bihera twahisemwo uno musi kugaruka ku gisata c'indero mu burundi duca ijya nino hino ibibazo bitandukanye mpejeje guca ku masonga tunaraba icokorwa ku mpande zitandukanye zaba leta zaba ku ruhande rw'abigisha haba ku masendika kugira ngo ivyo bibazo bikemurwe abatumire tugiye gusangira ikiyago muri muri sanga y'uno musi ni manuma antoine atwara urunani FENASEB ni Fédération nationale des syndicats de l'enseignant et de l'éducation du Burundi ni urunani ruhurikiyemwo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishure ryisumbuye ry'intara ya Rutana lise Rutana Manuma mwiriwe ngaho mu Rutana mwiriwe gute aho mu Rutana mumeze gute Ngaho gamana Rutana n'amahoro eh Eh, nego.
bimeze neza Mhm, turi- kandi murakoze kuntumira muri iki kiganiro niwe wakoze kwitaba kino kiganiro abandi bo mu masendika atandukanye harimo za conapes na kosesoma twabarondeye turababura bavuga ko ari mu biganiro badashobora kuboneka kandi batemerewe cyane kuvuga byagenze gutyo nyine ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho nyine bavuze ko hakiri kare kugira ngo bashobore kugira ico batangaje kuri kino kibazo co kimwe n'uruhande rujejwe guhuza abigisha na leta urwo ruhande rukaba rurimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Silvestre Ntibantunganya yemeye ko nihagira ikiza kuvamo mu biganiro barimwo azovuga ariko kuri ino saha ataco yovuga undi turi kumwe ni professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles i Buruseli mu Bubirigi akaba akurikiranirana hagufi ibibazo vy'indero mu gihugu cy'u Burundi Libera aho mu- i Buruseli namwe mumeze gute Eh, i Buruseli turakomeye ego akabazo ka akabazo ka mbere ndagatumbereza kwa manuma antoine murutana ikibazo mufitanye na leta cifashe gute kuri ibi vy'ibibazo mwasabwe gukora bababwiye ko mubikora kubera iki mukabikora bigenze gute Eh, murakoze kumba ico kibazo eh, musanzwe leta iciye ku bushikiranganji bw'indero eh, yari yamenyesheje yuko kugira ngo bakarihiriza ubwenge abi- abigisha eh, bo ku ku novuga nti ku rwego rwa primaire eh, ubwo nabwo rukaba rigizwe n'ibice eh, bitatu eh, ni ukuvuga kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu Eh, bari leta rero igiye ku kiganiro bw'indero yari yamenyesheje yuko eh, izokoresha ibibazo kugira ngo batoremwo eh, abazokurikirana inyigisho zo gukaririzwa ubwenge hanyuma rero eh, ngo ico kibazo rero cari gukorwa mu cari gukorwa mu mbere cari gukorwa ejo ko byari bitegekanijwe Eh, ivyo rero vyarateye icuka kibi eh, mu mu bigisha hamwe bibaza bati none twebwe twokora ikibazo gute kandi ibyo byo kukarira ubwenge ari uburenganzira bwacu kandi biri mu mategeko Eh, kandi abigisha bose ba- barekuriwe gukaririzwa ubwenge kuko murabona inyigisho zitera zihindagurika eh, mu gihugu cy'u Burundi Eh, hari impinyanyiro nyinshi eh, ziriko zirakorwa duhereye mbere ku minyaniro yabaye mu ndinganizo y'inyigisho aho bazanye eh, ishure shingiro Eh, niyo minyaniro n'impinyanyiro ikomeye zatanguye barazana ishure shingiro eh, igizwe n'ibice bine ni kuvuga ibice bitatu vya vy'ivyi vya byo ku rugero rwa primaire aho yari primaire kera bakirongerako eh, igice kigira kane hanyuma rero barabandanya baca barahinyanyura eh, eh, ibindi bice bya bimwe bita sogondere bazana ico bi- igice bita poste fondamentale rero ivyo mpinyanyiro zose eh, zatumye hari ibintu vyinshi bishobora guhinduka mbere n'ubu nko muri iki gihe eh, bakaba baratanguye eh, guhinyanyura eh, integuro z'ivyigwa eh, ku gice ca mbere ni ukuvuga eh, ku gice ca mbere ca- ca- ci- la- bimwe bita ikore kimwe igice ca mbere mu wa mbere no mu wa kabiri yego Aba- manu abigisha bakaba imbere bariko barigishwa imbere yuko ivyo ivyingene vyagiye birahinyanyugwa turaza kubigaruka ko hato ariko mu vyumaze kuvuga uravuga ati ah, ni uburenganzira bwacu bwo kuronswa inyigisho none muzironkeje ikibazo mwanka kugikora kubera iki mwanka kugikora kuko mutararonswa izo nyigisho ngo muhangane n'ico kibazo canke ni kubera iki mudashaka gukora ico kibazo leta ishaka kubakoresha mu bisanzwe eh, nk'uko mubizi umwigisha kugira abe icari yigishwa na leta kuko nitegura amaprograme hanyuma agatsinda amashure bakamuha urupapuro rw'umutsindo ni uko babona aba bikwiye gushika gahawe yamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo ni ukuvuga ko aba afise ubushobozi bwo kwigisha kuko aba yabyize umwanya muremure Eh, hanyuma eh, rero eh, basanze hari agahate mu byo yize niho baca bazana rero bya nyigisho eh, zo ku- cyo kugira ngo mukarinde ubwenge ariko ikibazo ikibazo nimba mufise ubwo bumenyi nimba mufise ubwo bumenyi muvuga ati twarabyigiye naho umuntu yoza uno munsi akakubwira umwuga wose ati wowe ukora itangazamakuru nyereka ingene bakata ijwi canke barishira mu mashini uvuga ati ndabimazemo imyaka icumi itanu ndashobora kubikora mwebwe kuki mutokwemera gukora ico kibazo leta ibashakira twebwe mu bisanzwe icyo twafatiye ko cya mbere ni uko eh, hari amategeko agenga ibintu bijyanye no- no gu- eh, no gukariza ubwenge nta bibazo birimo eka nta bibazo birimo ntawe byanditswe na hamwe hanyuma rero umwarimu ariko arigisha eh, mu bisanzwe eh, nibyo eh, hariho byinshi biza birahinduka ukariza ubwenge n'uburenganzira bwiwe uwo ari we wese nawe ukoresheje ikibazo ukakivuga uti utoraniwe ikibazo niwe nzo nzoha bya nyigisho ubwa mbere bwo ubukumiriye na ba bandi bitwa ko bafite ubumenyi bukwiye leta icya kabiri uca umengo wa mwarimu eh, eh, ya- yagiye gukarisha ubwenge umengo ni umwarimu yayobewe ataca amaze afise ubwo ubwenge buke bigatuma rero ah, eh, ashobora kumutuma haramara imbere y'abanyeshuri igihe bamenye basiga muntu yagiye gukarisha ubwenge kubera ubwenge buke Mhm. ego professeur libera ntibashira kandi muri mu bubirigi ariko ikibazo c'uburundi ku vy'indero na cane cane vy'umwihariko muragikurikiranira na hagufi uruhande rw'abigisha bati ico kibazo ntaco dukeneye leta nayo ati reka tubanze tugikore turabe ubumenyi bwanyu mwebwe muvyibaza kwiki ico kibazo kirakenewe kugira ngo ah, leta imenye atabo nkoresha agahaze naka canke ico bafise niki Eh, murakoze kuri kuri- ku icyo kibazo mumbajije Eh, ntanguye kuramutsa bariko baratwumviriza eh, na Ma- mushinga na hema numa Eh, ikibazo c'indero mu burundi eh, nico nagomba kuvuga uherako eh, aba- aba- bariko baratwumviriza bavyumve neza ikibazo c'i- c'indero nite- nticategerezwa kuba ica politike ibyo nshaka kuvuga rero ntaho bijanye n'ivya politike ni ku neza eh, y'uburundi n'abarundi bose na cane cane urwaruka Eh, ico ni ca mbere ica kabiri eh, nta murundi n'umwe mbere n'abanya- n'abanyamahanga n'umukuru w'igihugu eh, yabigarutseko eh, bari- twese turemeza yuko kandi turabibona yuko ah, akanovera katitutse eh, mu nyigisho mu burundi hanyuma katitutse kubera iki Eh, byaravuzwe byaranditswe ahantu ho kwibutsa yuko eh, ishuri shingiro eh, harabaye evaluation Eh, ni ukuvuga harabaye abahinga eh, bize neza baranonosora ingene ishuri shingiro ryashyizweho n'ico rya- ryashyizeko Eh, muri muri ubwo bwegere- muri ico cegeranyo kandi eh, cemejwe na leta mu kwezi kwa gatandatu eh, mu mwaka uheze Eh, ico cegeranyo kirerekana neza ibituma agate- aga- kanovera gasubira inyuma Eh, ku kibazo rero ci- eh, c'inyigisho eh, bagomba ikibazo bagomba guha abarimu eh, icambere coco amategeko agenga uburundi nta na hamwe hategekanijwe ibibazo bihabwa abakozi ba leta aricyo gituma rero eh, leta eh, canke ubushikiranganji bw'indero butofata ingingo ngo buhe ikibazo abarimu gusa bagomba gutanga eh, ibibazo ku bakozi ba leta nibahindura amategeko eh, kugira abakozi ba leta bose baba abacamanza eh, baba abaganga baba eko wese akorera leta eh, af- ivyo bibazo babitegekanye Eh, I- I- I- imbere ko muca mubandanya muravuze muti hari icegeranyo cakozwe na leta mu kwa gatandatu cerekana ko inyigisho zi ah, ubumenyi butari sinovuga ko butari kirenga ariko butari aho babyifuza ico cegeranyo carasohotse ga profeso
ego ego ndafise jewe ico rwa- rwandiko ndarufise Eh, kandi eh, ndafite n'ibyerekana yuko eh, iyo raporo ni- yagizwe eh, ye- na kabine yo muri burkina faso ko leta ya- ya- ya- yemeje iyo raporo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze
akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe na wikendi nziza